turashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu ikaze makuru muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na diana nininahazwe ibihugu bitandukanye vyo ku mugabane wa afurika vyaraye bisozereye inama yari imaze iminsi ibiri irimbura ikibazo c'ivyaha ndengamipaka baganira ko cyane rwose imigwi y'iterabwoba ukuntu imigwi y'iterabwoba ubu isigaye ifise uburyo bwo gutoza amafaranga amakori nk'amareta mbese ubu bakasigaye bakora nk'amareta uyu ni ambasador fred ngoga gateretse akorera ishirahamwe ry'ubumwe bwa afurika ari mu bari muri iyo nama yariko ibera muri afurika y'epfo ino nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato musangwa ikaze mu nkundire tubanzirize ku makuru agezweho ijya nino ku isi na mugenzi wacu thomas kamirindi
perezida wa palestina mahamud abbas arasaba amahanga yose gufungira intwaro israeli kuri we biri mu byafasha guhagarika icyo yita imivu y'amaraso mu ntara za sijordaniya na gaza zo muri palestina yabivugiye imbere y'inama rusange ya mirongo irindwi n'icyenda y'umuryango w'abibumbye mu rurimi rw'icyarabu abbas yibanze cyane cyane kuri leta zunze ubumwe za amerika kubera guha intwaro israeli no kuburizamo ikoresheje ubudahangarwa bwa veto imyanzuro y'inteko ya loni ishinzwe umutekano ku isi yamagana israeli n'uruhare rwayo mu ntambara irwana na hamas muri gaza yasobanuye ko iyi ntambara imaze guhitana abantu barenga ibihumbi mirongo ine no kwirukana mu byabo abarenga ibihumbi ijana yongeyeho ati isi yose ifite uruhare mu biba ku baturage ba gaza na sijorudaniya mu gisubizo ku ijambo rya perezida wa palestina ambasaderi wa israel muri loni dani danon yamaganiye kure ko muhamud abbas atigeze akomoza na gato na rimwe kuri hamas n'uko ariyo yateje iyi ntambara hagati aho israel izakomeza kurasa kuri hezbollah muri libani n'ingufu zayo zose kugeza igihe izagerera ku ntego yayo Eugene Mukankusi aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu yabitangarije abanyamakuru acyururuka indege ageze New York aho agiye mu nama rusange y'umuryango w'abibumbye. Ni igisubizo ku muryango w'ubumwe bw'Uburayi n'ibihugu icumi bitandukanye bishyize hamwe byotsa cyane igitutu impande zombi kugira ngo zitange agahenge k'iminsi makumyabiri n'umwe. Ibi bihugu icumi ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Kanada, Ubufaransa, Ubudagi, Ubutaliyani, Ubuyapani, Australia, Katari, Arabia Saudite na emera z'abarabu zunze ubumwe icya mbere kiremereye kurusha ibindi mu ntego israeli ishaka kugeraho nk'uko netanyahu abisobanura ni ugukora ku buryo abaturage bayo bagera ku bihumbi mirongo itandatu bavuye mu byabo batahuka mu ngo zabo no kubaho mu mutekano bahunze ibisasu umutwe wa hezbollah umaze igihe urasa mu majyaruguru ya israeli radiyo ijwi rya amerika kenya izaba yarangije mu kwezi kwa mbere gutaha kugeza muri hayiti abapolisi bayo bose bajyayo kubungabunga umutekano mu rwego mpuzamahanga perezida william ruto yabitangarije imbere y'inama rusange y'umuryango w'abibumbye ibindi na diane ninahazwe perezida wa kenya william ruto yavuze ko igihugu ciwe kizorungika abandi bapolisi bazotuma abaja baramaze kugerayo bakwira ibihumbi bibiri n'amajana atanu ruto yavuze ko bashasha bazogenda mu kwezi kwa mbere ko mu mwaka uza perezida wa kenya yabandanije kandi avuga ko gutanga amafaranga agenewe igikorwa co kurwanya akajagari n'ubugizi bwa nabi bibandanya kwimonogoza muri hayiti ari ikibazo ni mu gihe kenya n'ibindi bihugu vyo mu karere ka karayibe hamwe n'umugabane wa afurika muri rusange vyiteguriye kurungika inteko muri hayiti ariko ibikoresho n'amafaranga vyo gushira muri ivyo bikorwa bikaba ataho biriko birava mu gihe imirwi y'inkozi z'ikibi igenzura ibice birenga mirongo umunani ku ijana vy'umurwa mukuru wa haiti port au prince hamwe n'amabarabara akomeye y'ico gihugu perezida wa kenya william ruto yasavye ko ibihugu bigize ishamwe mpuzamakungu onu vyo kwifatanya n'abanyagihugu b'ico gihugu mu kubaronsa imfashanyo bakeneye mu bihugu bimaze kwemera gutanga imfashanyo muri haiti harimwo amerika yemeye ejo kuwa gatatu ko igiye gutanga imiliyoni ijana na mirongo itandatu mu madolari ya amerika aya mafaranga azaje kwiyongera ku muriyaridi umwe n'imiliyoni amajana atatu amerika yahaye hayiti hari mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe
muri leta zunze ubumwe za amerika ubushinjacyaha bwo ku rwego rw'igihugu bwatangaje ku mugaragaro ko bwashyikirije urukiko ikirego kuri meya w'umujyi wa new york eric adams bamukurikiranyeho ibyaha bya ruswa ikirego kivuga ko adams wo mu ishyaka ry'abademokarata yemeye amadolari amamiliyoni y'inyoroshyo za leta y'igihugu cya turikiya kugira ngo imufashe mu kwiyamamariza amatora ya meya yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe n'ingendo zihenze cyane mu mahanga yishyurirwaga na turikiya kugira ngo nawe azagire ibyo ayifasha muri byo harimo ko adams yashyize igitutu n'igitsure ku nzego z'ubuyobozi bw'umujyi wa new york kugira ngo zemerere konsira ya turikiya gufungura no gutangira gukorera mu muturirwa w'amagorofa mirongo itatu n'atandatu muri new york kandi wari ufite ibibazo by'umutekano birimo ko utari wujuje ibyangombwa byo gukumira no kurwanya inkongi z'imiriro uramutse uhiye ibyaha aregwa bimuhamye eric adams w'imyaka mirongo itandatu n'ine y'amavuko ashobora guhanishwa igifungo cy'imyaka n'utwaka we ahakana ibyo aregwa kandi yanze kwegura ku mirimo ye nk'uko bamwe mu bo bakorana n'abandi banyapolitiki batandukanye babimusaba abaye uwa mbere na mbere mu mateka mu bameya ijana na cumi new york imaze kugera kugera kuri we ushinjwe mu mategeko mpanabyaha ari ku butegetsi ku itariki ya mbere y'ukwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri nibwo eric adams yatangiye akazi ka meya wa new york umujyi wa mbere utuwe cyane kurusha iyindi muri leta zunze ubumwe za amerika abantu bawubamo barenga miliyoni umunani n'ibihumbi magana umunani twakongeraho kandi ko new york icumbikiye icyicaro gikuru cy'umuryango w'abibumbye nk'uko mubizi n'ibigo by'imari biri mu bikomeye cyane ku isi
aya makuru yose mwumvise hirya nino ku isi n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com aderesi ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radiyo yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya afurika ayo mu karere k'ibiyaga binini vya afurika aza gushimikira ahanini ku kibazo c'impunzi mu karere k'ibiyaga binini impunzi z'abanyeshuri b'abanyekongo zari mu nkambi y'agatekanyo ya nkamira iri mu karere ka rubavu mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda zirenga igihumbi n'amajana indwi zaraye zimuriwe mu nkambi ya mahama iri mu karere ka kirehe eh, aka karere kakaba kari mu ntara y'uburasirazuba bw'ico gihugu ni mu ntumbero yo kubandanya amashuri yabo gloria twishime arabigarukako nk'uko twabitangarijwe na minisiteri ishinzwe ubutabazi bwihuse mu rwanda iki gikorwa cyatangiye muri iki cyumweru aho cyari kigamije kwegereza impunzi z'abanyeshuri ibikorwa remezo by'amashuri mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ahagana saa kumi n'ebyiri twasanze imodoka nyinshi za bisi zipakira impunzi n'imizigo yabo kugira ngo bafate urugendo bagane i mahama ni igikorwa ababyeyi b'aba banyeshuri babwijwe rya amerika ko bishimiye si umugisha rero turize amahirwe bakiga twabura byose twabura iwacu tukabura n'abana ko biga kubana no kuba natwe ariko twebwe nta mugisha ijana ku ijana ko twataye ibyacu impamvu tugiye bagiye kwigisha abana ni ingirakamaro cyane kugira abana batera imbere nabo bagire ejo hazaza ishimwe arno ni umusore w'imyaka cumi n'umunani wari utuye aha mu nkambi y'agateganyo nkamira kuri we kwimurwa yabifashe nk'amahirwe azamufasha gukomereza mu mashuri makuru kuko yari yarasoje ayisumbuye no kwiga cyane cyane kwiga ibyo kunsubiza muri iryo shuri birabareba nimba baransubiza inyuma ariko njyewe nashakaga gusa gukomeza niga nka kaminuza gutyo mba bizakugira akamaro
cyane nk'akahe nkunda gusa kwiga ngo nangize amashuri ngire ubumenyi muri iki ngize amahirwe nabona n'akazi uko bamwe begeranye utwabo kugira ngo bimuke abandi basigaye mu bwigunge kuko bagenzi babo batagihari aho kwifuza gutandukana n'abana uretse kutabibona nanjye nari nkeneye ariko nuko ntabibonye turababaye pe ariko turishimye kubera ko bari kujya imbere parido ntabwo tubabaye turishimye wenda nyine mwasigaye kubera irungu niyo mpamvu byari bivugitse ko tubabaye ariko rundi ruhande impunzi zasigaye muri iyi nkambi nazo zisabwa ijwi rya amerika ko zibangamiwe no gutatana aho usanga umuryango umwe uba mu nkambi zitandukanye uyu musaza yitwa samuel utabandagara w'imyaka mirongo itandatu n'itandatu umaze umwaka umwe ahungiye mu nkambi ya nkamira bo nageze hano mu kwezi kwa cumi k'umwaka ushize eh, bo barahageze mu kwezi kwa karindwi k'umwaka washize baje imbere yanjye bikurikiranye n'intambara zagiye zidutatanya ngeze muno nsanga barabagejeje mu nkambi za bangarama mfite abana batatu babaye batoya mu bana mfite abo bana si ubwo natandukanye nabo byararangiye nangwa babangariwe mbane nabo hano tekane hari icyo yasabye hsr na minema ubu hano urabona bari gusigara n'inkorokoro Eh, bamwe abagore babo baba muri izo nkambi bari kujyayo abagabo babo bagasigara muno abandi abana bari mu nkambi hirya no hino duhora tubasaba dusaba abayobozi b'iyi nkambi baduhuze n'imiryango yacu byarabananiye baduhuje n'imiryango yacu byatworoheye nubwo abanyeshuri bari mu mashuri abanza n'ayisumbuye bimuriwe mu nkambi ya mahama hari abo ishuri ry'amerika babonye basigaye kandi nabo bari mu gihe cyo gukomeza amashuri uyu ni nicole justine ufite imyaka mirongo itatu w'abana babiri yahunze mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka abana be ntibagiye imahama gukomereza y'amashuri nk'abandi akifuza ko nawe yatekerezwaho gusa ko njyewe ko ntabwo nagiye abana banjye basigaye kubera ko ntari nakorerwa ubwo rero nishimiye abandi ariko nanjye ndacyafite ikibazo none mukaba mwifuza iki badufasha natwe abana bakajya ku mashuri twari ukuntu tuba twarafashe amarangamuntu nkabamo ariko turindiye kwa migarasiyo gusa batubwiye ko bazadufasha umuyobozi w'inkambi y'agateganyo wa nkamira david rwanyonga akaba n'umukozi muri minisiteri y'ubutabazi bwihuse minema avuga ko nubwo iki gikorwa cyari kigamije korohereza abanyeshuri hari hagamijwe no guhuza imiryango n'abo benshi tujyanye mu nkambi ya mahama ni muri iyo gahunda yo guhuza imiryango yabo kuko mu nkambi ya mahama niho impunzi nyinshi niyo nkambi nyine dufite mu rwanda mu by'ukuri nabyo ibihumbi bitatu tujyanye abenshi byari mu rwego rwo guhuza imiryango n'abajya mu zindi nkambi bizakomeza biganirweho mu gihe gikwiriye nabyo bishobora kuba bizakorwa byose bizaterwa n'icyemezo abayobozi bacu bazafata yizeza ko n'abana basigaye mu nkambi ya nkamira nibamara gukorerwa ibarura nabo bazoherezwa abana basigaye n'abo mu cyiciro cy'incuke amashuri mashuri turayafite n'abandi bakeya bakirimo kuza bari batarabona ibyangombwa abo rero tuzakomeza kubitaho nk'uko bisanzwe kandi nta kibazo kinini bizatera impunzi z'abanyeshuri zajyanywe mu nkambi ya mahama ziri hagati y'igihumbi magana arindwi n'igihumbi magana inani hamwe n'ababyeyi babo minema ivuga ko barenga ibihumbi bitatu magana atatu gloria tuyishime ishuri rya amerika i rubavu ijwi rya amerika tukivuga ku vy'impunzi leta y'igihugu ca tanzania yahevye umugambi wayo kwirukana ku nguvu impunzi z'abarundi zitifuza gutahuka tanzania ivuga ko yahisemwo kwumviriza umuntu umwe ku yundi kugira ngo imenye igituma yatumye ahunga inkuru y'umenyeshamakuru james jovin ari muri tanzania iryo jambo ryashyikirijwe n'umuyobozi yashinzwe impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu cya tanzania sudi makibasi kuri uyu wa kane mu nama yabereye mu nkambi ya nduta iyo nama yahuje ambasade iserukira umuryango w'uburayi ubuhinde amerika n'abayobozi ba leta ya tanzania n'uburundi bwana sudi makibasi yashimangiye yuko leta ya tanzania ifashe ingingo yo kuzokora amatohoza ku mpunzi zose z'abarundi zizoba zisi zisigaye mu nkambi za nduta no mu nkambi ya nyarugusu umwaka uza w'ibihumbi bibiri mirongo ibiri n'itanu gusa ntiyasobanuye neza igitumye leta ihindura umugambi wayo wo kwirukana impunzi zose hatarenze uyu mwaka nk'uko bari babivuze mu ntango z'uno mwaka turimo Swala la kuwapatia suluhisho la kudumu, ndiyo maana serikali imeamua mwaka kesho tufanye in-depth interview.
umugambi wo kubashakira umuturama niyo mpamvu leta ya tanzania ibonye yuko ari ngombwa gukora amatohoza ku muntu umwe umwe umwaka uza w'ibihumbi bibiri mirongo ibiri n'itanu icyo gikorwa kizokorwa na leta ya tanzania gusa nta shyirahamwe iryo ari ryo ryose rizobigiramwo uruhara bizoba ari ibikorwa byo hagati mu gihugu gusa
Haya ni masuala ya ndani ya nchi.
mu ntango z'uyu mwaka turimwo w'ibihumbi bibiri mirongo ibiri n'ine leta ya tanzania yari yafashe ingingo yo kuzotahukana impunzi zose z'abarundi bahungiye mu nkambi za nduta na nyarugusu mu nsiguro yatangaga ni uko amahoro yagarutse mu burundi ku bw'izo mpamvu zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya nduta zirashima kubona leta ya tanzania ihinduye umugambi wo kwirukana impunzi hatarenze uyu mwaka gusa basaba leta ya tanzania gushyira mu ngiro igikorwa cyo kumviriza umuntu umwe umwe ku cyatumye ahunga no kubashakira umuturama yewe kuno ndumvise ino nama hamwe hamwe yanjyoheye kweri ni ukuri ku byo avugiye hano uwo mutama avuye ngaha nakugumura impunzi asizemo kimwe gusa bivuze yuko umuntu uwo ari we wese yoba yariyandikishije arashobora gutahanwa ku bajyana bo basanzwe baba hano mu nkambi ntawe bazoyirukana ku nguvu verema nibyo bintu ndumvise bingoye ntabwo bangiye ntahanye kimwe gusa narimenze ati ni ko yobaze kugumura impunzi nk'uko vyahora uyu mukuru w'impunzi yatanze inama y'uno munsi kuri turamushimiye cane yaduhaye icubahiro twebwe impunzi yavuze ijambo ryiza gusa umuyobozi mukuru ajeje guhungura impunzi mu gihugu c'u Burundi bwana Bimenyimana Nestor muri iyo nama we yakebuye impunzi kubandanya gutahuka ku bwinshi jewe ndi umuyobozi mukuru ajejwe kubahungura sinanze ko mufise icyatumye muhunga mutama hajya twametuye umugana kuko guhunga nta n'umwe abihitamo guhunga birizana ukabona byashize bivanye n'ibihe urimo ariko buke buke buke buke ibihugu byose birafite bene byo biratewe kuvuga bati oya turarusha tubise iwacu bavuze uko muca mubabisa mukagaruka iwanyu tugahanganira hajya bya bibazo mwabona mugahanganira hajya niryo terambere musanzwe ndabacira gace nababwiye icyo ndabipfuriza ni uko gusa muva ngaha kuko ndabona ko babahinze ibyo ndibabwiza ukuri mu kuva rero jewe simvuga ngo ni ngombwa muze iwanyu muze mu burundi mukore muje muge mu mahanga muba diaspora sawa mugabe ico nubasabira ni ukuva ambasaderi yaserukira umuryango w'ibihugu by'uburayi mu gihugu cya tanzania umutegarugori christine grau yavuze yuko ingingo nyamukuru muri izo nama zabereye mu nkambi zose bari kurabira hamwe umugambi mushasha wo gufata mu mugongo impunzi zihunguka ku bushake bwazo no kuzishakira mu bikorwa bitandukanye mu gihe bazoba batanguye ubuzima bushasha mu gihugu cy'amavuko umugambi uzosozerwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri mirongo ibiri n'indwi kuva mu nkambi ya nduta iri mu gihugu cya tanzania james jovini ku bwijwi ry'amerika
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yacu arabandanya ibihugu bitandukanye byo ku mugabane wa afurika byaraye bisozereye inama y'iminsi ibiri yari ko irimburirwamwo ibijanye n'ivyaha njabukambibe iyi nama yari imaze iminsi iri kubera muri afurika y'epfo ambasador fred ngoga gateretse wo mu ishirahamwe ry'ubumwe bwa afurika ari mu bayitabiriye yavuganye na mugenzi wacu frederic nkundikije amubwira uko ikibazo cifashe muri rusangi n'intumbero y'iyo nama iyo nama yari inama yahuza ibihugu byo muri afurika ikaduhuza hamwe na leta zunze ubumwe za amerika cyane cyane ibisata bijejwe umutekano aho twariko tukaganira ingene urudandaza rw'amagendo rwabaye ndanse cyane cyane muri afurika tukaba turiko turaraba ingene urudandaza rw'amagendo rumaze igihe ruzana umutekano muke muri afurika rero twariko turaganira uko byifashe turaganira ibintu bishasha abasuma basigaye bakoresha kugira ngo bibe ibihugu basahure turanaganira n'ukuntu twakorana hanyuma turaganira n'ukuntu twoza turakomeza ubumenyi dukoranye hamwe noba akarore rero twaganiriye ko cyane rwose twaganiriye ko cyane rwose imigwi y'iterabwoba ukuntu imigwi y'iterabwoba ubundi isigaye ifise uburyo bwo gutoza amafaranga amakori nk'amareta ukuntu imigwi y'iterabwoba ubundi isigaye ifise uburyo bwo gutanga ubutungane mbese ubu bakasigaye bakora nk'amareta ibyo twabiganiyeho ni ukubwira yuko urabye nk'umuguru wa shabab ukora muri somaliya batubwiye yuko usigaye winjiza imiliyoni zishika ijana na mirongo umunani ku mwaka hari amaleta y'amadolari hari amaleta muri afurika atinjiza amafaranga urumva ko ari ibintu bikomakomeye cyane rwose ivyo bibazo kumengo ni ibibazo bikomeye cyane rwose abategetsi bari muri iyo nama bapfunditse ki hariho uburyo bwo gutuza ubugizi bwa nabi nk'ubwo cyane rwose hariho twumvikanye yuko tugomba gukorana tugomba gusangira amakuru tukaganira cyane cyane tugakomeza kurusha uko twaba tubikora kuko twabonye n'uko abagizi ba nabi bo baraganira kandi bo baramaze no kumvikana n'ingene bakorana rero amaleta nayo agomba kuja hamwe agakorana kugira ngo agwanye ubwo bugizi bwa nabi cyane cyane muri ibi bihe turiko turarondera guhahirana hagati muri afurika no kugira n'uruja n'uruza rw'abenegihugu mu bahinga bashikirije amajambo reka bafashe amajambo kugira ngo bace hirya no hino ivyo bibazo vyose namwe mwarabigizemwo uruhara murashaka kutubwira ikintu mwashikirije ego jewe twashikirije ca mbere na mbere ni uko tubona muri afurika hariho urudandaza rutaca mu mategeko y'uko abanyagihugu batizera amaleta ugasanga barakora urudandazwa nk'ubu twasanze uharuye hariho nk'ibice nka mirongo ine na bitatu by'abanyafurika babeshejweho n'urudandaza rubera ku mupaka mugabo leta itazi hanyuma rero turavuga tuti icya mbere na mbere ni ukumenya igituma bimeze gutyo tukavuga yuko tugomba kumenya amakuru tukagira amatohoza tukamenya neza igituma bimeze gutyo igira kabiri ni ukuraba igituma abanyagihugu batubwira yuko bagiye mu gukorana na leta bakabishyira bagaca mu nzira nyakuri y'ukuri icyo babona ni uko baratotezwa barasabwa ruswa haba twavuga tuti mbega icyo twabirwanya gute icyo ni ikintu gihambaye cyane rwose kuko nabo abanyagihugu nabo bagomba kumenya yuko iyo badakoze baciye mu nzira y'ukuri mu nzira ya leta nabo bari kwegera akabi kuko hari abantu bashobora kubiba abantu bashobora kubamerera nabi n'abasuma badandaza n'ibintu bidashoboka bakabakoresha ibyo nivyo twaganiriye ariko twarafunditse cyane cyane ko twe dukorere hamwe dukorere hamwe hagati yacu muri afurika mugabo twakorana n'ibindi bihugu kuko nk'ubu ntitwasanze ikintu gikomeye cyane rwose gisigaye gihari ari ukudandaza abantu kudandaza abantu baba bashaka kuja gukangura baje mu bihugu bya rutura mu bihugu bya buraya ugasanga nk'umunyafurika ashobora gutoza amafaranga ashika ibihumbi ijana by'amadolari kugira ngo ashobore kuja gukangwaje iburaya canke muri amerika agaca agenda aciye akoranye n'ababandi bakamumerera nabi bakamutoteza hari n'abapfa ibyo rero twavuga yuko tuzokorana kugira ngo tubirwanye mu masezerano canke mu ngingo mwapfunditse muribaza ko ingingo mwafashe zizotangura gushirwa mu ngiro nka ryari twavuze yuko bigomba kuja mu vuba kubera yuko tuvuga tuti impaka yacu igomba kuba intambanyi igomba kuba ishingiro ry'iterambere nicyo cambere twumvikanye twavuze ko tugomba gukora hagirikare kandi yuko urabona nk'uhadutse n'ibintu by'indwara tutarazi hariho n'izindi zizoza tugomba gukorana kandi twabwiye n'abantu b'iburaya abanyamerika n'abandi bose twabwiye tuti ingorane dufise ntimubwire ngo zihagaze ngaha muri afurika gusa namwe zizobashikira tutaja hamwe ngo dushiremo hamwe inguvu ambasaderi fred ngoga gateretse ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo ijwi y'amerika nanjye ndabashimiye cyane rwose
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc
ijwi rya amerika turabandanya n'ibiganiro hamwe n'amakuru tubafitiye mu gihe indongozi z'isi zibisikanya imbere y'inama rusange y'ishirahamwe mpuzamakungu onu ibandanya kubera i new york muri amerika ishirahamwe mpuzamakungu rigwanya ubukene oxfam uh, rigabisha ko ubusumbasumbane bukabije cane mu bantu no hagati y'ibihugu thomas kamirindi arabigarukako mu cegeranyo gishya yatangaje kandi yagejeje ku bagize inama rusange ya loni umuryango Oxfam uvuga ko mirongo cyenda na gatanu ku ijana by'umutungo mbumbe w'isi yose uri mu biganza by'abantu batarenze umwe ku ijana mu bayituye bose bafite ibisosiyete bya rutura byikorera uko bishaka nk'uko Nabil Ahmed uyobora ishami rya Oxfam America rishinzwe ubukungu n'ubutabera mu buringanire abisobanurira ijwi rya Amerika ku buhanga bwa zoom and they're shaping the rules in their favor.
bishyiriraho amategeko abafitiye inyungu babikora banyunyuza imitsi ya rubanda bitera ubusumbane burengeje urugero mu bihugu imbere no hagati yabyo turi mu isi abenshi muri bo bishyura imisoro mito cyane cyangwa ntibanayishyure na gato You know, so many of them are paying next to or little to no tax, basically.
Brazil iyoboye umuryango G20 w'ibihugu makumyabiri bya mbere bikize ku isi ishaka ko hajyaho itegeko ry'uko abaherwe bagomba kwishyura byibura imisoro ingana na kabiri ku ijana ku mutungo wabo oxfam ivuga ko byakwinjiza mu masanduku ya za leta imari igera ku madolari miliyari magana abiri na mirongo itanu buri mwaka bimwe mu bihugu bya jeva bishyigikiye uyu mugambi twavuga nka afurika y'epfo esipanye n'ubufaransa ariko leta zunze ubumwe za amerika igihugu cya mbere gifite abaturage benshi batunze za miliyari ntibyemera minisitiri w'imari wayo umutegarugori janet yellen yabisobanuye mu nama ya jeva iherutse kuba yabereye mu kwa karindwi gushize muri brezil
ubuhuzabikorwa muri politiki y'imisoro ku isi yose buragoye cyane ntitubona rero ko ari ngombwa ko tubikoraho imishyikirano dutekereza gusa ko buri gihugu gikwiye kwishyiriraho uburyo bwo gusoresha bose kimwe kandi bijyanye n'igihe
umuryango oxfam uko bimeze kose usanga nta n'icyo imisoro imarira abaturage mu bihugu bikennye kuko biyikoresha mu kwishyura amadeni bifata mu mabanki n'ibigo by'imari n'inyungu zayo
ijwi ry'amerika no ngaha dusozera amakuru yacu ya kino gitondo kuri mikoro mari kumwe na diane ninahazwe nadia taha yari muhinga bw'ivyuma ku izina rya bagenzi bacu tubipfurije kubandanya mururanirwa mu byanyu no mu banyu ibiganiro byacu birabandanya mu ndimi zitandukanye
It's an MP record. Dr. Mash Production. Holy 7, your smile.